Iri ni ijwi ry'Amerika. turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika tubaha ikaze mu makuru yacu yo mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. amakuru yacu turayahera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari by'afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari perezida paul kagame w'u rwanda kuri uyu wa gatandatu yari mu ruzinduko rw'umunsi umwe igoma muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho muri Kongo yahagiranye ibiganiro na mugenzi we Felix Tshisekedi. Ibyo biganiro byibanze ahanini ku mutekano n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Jean Baptiste Ndabananiye.
Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yavuze ko yatangiye inzira yo kugarura umutekano muri iki gice cya Kongo kandi ko abona ibintu bigenda neza.
Euh, euh, qu'à un moment donné, il fallait s'arrêter.
mu gihe runaka byabaye ngombwa ko dufata umwanya tukibaza tuti kuki ibikorwa byo guhungabanya umutekano n'urugomo bikomeje kandi hari ibyemezo tuba twafashe niyo mpamvu twashyizeho ibihe bidasanzwe dushyiraho abaguverineri b'abasirikare muri izi ntara ituri na kivu y'amajyaruguru atari uko abandi bayobozi b'abasivile bari basanzwe baziyobora tutabizeye ntaho bihuriye ko ari ukugira ngo habeho gukurikirana iki kibazo mu buryo bukaze kugira ngo bitange umusaruro kandi iki cyemezo cyo kugira ko abasirikare aribo bayobora izi ntara kizatanga umusaruro iki cyemezo ndacyizeye nizeye ko kizatanga umusaruro kandi turi kubibona ko ibintu biri kugenda neza kuri iyi ngingo yo kugarura umutekano muri iki gice cya kongo cyashegeshwe n'umutekano muke perezida paul kagame yavuze ko u rwanda rwiteguye guha kongo umusanzu warwo ushoboka kugira ngo umutekano uhagaruke yavuze kandi ko nta mpamvu n'imwe yo kutagera kuri iyi ntego yatangiye ashyigikira iki cyemezo cy'ibihe bidasanzwe cyafashwe n'umukuru w'igihugu cya kongo ibyo bihe bidasanzwe ubwabyo mu by'ukuri ni ubutumwa bw'uko iki ari ikibazo kigomba gushakirwa umuti ntekereza ko yakoze neza ashyira icyo cyemezo mu bikorwa kubura k'umutekano n'amahoro ntabwo ari ibintu bizahoraho mu bihugu byacu byombi ntabwo ari ibintu tugomba kumenyera ngo tubane nabyo nk'ubuzima busanzwe hari ikigomba gukorwa mu rwego rwo kubikuraho kandi cyatangiriye ku cyemezo cyafashwe na perezida abaturage bacu bo ku mpande zombi u rwanda na kongo barakorana neza mu guhangana n'ingorane n'abanzi bacu duhuriyeho kugira ngo tugere ku iterambere kandi iterambere ryabaho nta mahoro u rwanda rwiteguye gutanga umusanzu warwo wose ushoboka mu guhangana n'icyo kibazo kandi ibikorwa byo kugikemura nzi ko byanatangiye gusa ibi ntibiba ari ibintu tugomba kuvugira ku karubanda imbere y'itangazamakuru igihe cyose tuba tutarabikoraho tutaranoza igenamigambi ryabyo icyo navuga ni uko u rwanda perezida kagame yongeyeho ko kugira ngo imikoranire y'ibihugu byombi igende neza binasaba kwizerana iyo hariho politiki nziza politiki yo kwitanaho kwizerana ibintu bigenda neza iyo hariho gushishanya nibyo bikurura kudakorana ni ngombwa ko habaho kwizerana ku mpande zombi kuko aribwo mukorana nk'umuntu umwe haba hari ibitagenda neza tugahura tukabikemura tukaba twavuga tuti ibi nta n'umwe byungura ntacyo bimariye nawe ntacyo bikumariye niye mpamvu yabyo ninde wabiteye hanyuma tukabikemura kandi ndumva muri ubwo buryo bizahora bishoboka perezida cisekedi nawe ashyigikiye ingingo y'ubufatanye bw'ibihugu byombi cyane cyane mu bijyanye n'umutekano perezida amaze kubivuga dufite intego zimwe arizo kugarura amahoro tunafite ingorane zimwe kuri ayo mahoro birakwiye rero ko duhuza imbaraga zacu kugira ngo turandure izo ngorane cyane cyane kugira ngo turinde abaturage bacu kuri jye icyo nicyo kimpangayikishije guhagarika ibikorwa bihungabanya umutekano w'abaturage n'ibyo byaha bikomeje perezida Tshisekedi yanavuze ko kongo ihagaze neza mu byerekeranye no kwinjira mu muryango wa afurika y'uburasirazuba east african community kw'iki gihugu mu byo mwari muvuze ku myiteguro yo kwinjira mu muryango wa afurika y'uburasirazuba turacyari mu ntangiriro tugiye kwinjira mu myiteguro ya tekiniki yo kutwinjiza muri uyu muryango abakuru b'ibihugu by'umuryango wa afurika y'uburasirazuba bamaze kwemerera ko wo kwinjira muri uyu muryango igisigaye ni uguhuza politiki z'ubucamanza politiki z'ubukungu n'izindi politiki zose za ngombwa aba bakuru b'ibihugu by'u rwanda na kongo banatangaje ko ibihugu bigiye gukorana kurushaho mu rwego rwo kunoza ubucuruzi bwambukiranya umupaka aho bavuze ko hagomba kujyaho ingamba zituma ubu bucuruzi bukorwa nta nkomyi kuri uyu wa gatanu perezida kagame yakiriye mugenzi we Tshisekedi i rubavu mu mujyi wa gisenyi kuri uyu wa gatandatu perezida kagame nawe asura mugenzi we Tshisekedi mu mujyi wa goma banasuye ibikorwa binyuranye byangijwe ku mpande zombi n'iruka rya nyiragongo ryabaye mu mpera z'ukwezi gushize perezida kagame yasoje kuri uyu wa gatandatu uruzinduko rwe yari yagiriye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo jean batiste ndabananiye ijwi ry'amerika mu burundi haravugwa ikibazo cy'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ku bwinshi abibasiwe cyane n'icyo kibazo ni urubyiruko abigeze gukoresha ibyo biyobyabwenge barasaba urubyiruko kubihagarika ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika desire atungimana uri i kigali mu rwanda ibiyobyabwenge vya kanabisi na busita nivyo bikoreshwa ku bwinshi mu burundi nk'uko bishikirizwa na Eric Nsengiyumva umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe ry'abahoze bakoresha ibiyaruramutwe mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika aramenyesha uko kunywa ivyo biyovyabwenge vyifashe mu Burundi ikiyaruramutwe ca mbere bakoresha mu Burundi gikomeye ikiyaruramutwe citwa cannabis nico n'ikiyaruramutwe gikoreshwa nk'ivyatsi ikiyaruramutwe rero kira mu ntara zose mu mico yose y'igihugu hano ibindi biyaruramutwe bakoresha n'ikiyaruramutwe citwa heroin abenshi bazi nka booster ico kiyaruramutwe nico gisibije rwose mu gihugu bw'iyi minsi ni ikiyaruramutwe kitaramara imyaka myinshi rwose rwose aha mu burundi ariko ubu unye umurindi kiriko kiho kiramara inganda kuko abana benshi mu bice y'igihugu ntaco bakimarira ntaco bakivamwo kuri ico kiyayuramutwe hama ibindi biyayuramutwe ni ibiyayuramutwe vya kokayine ivyo n'ibyayuramutwe bikoresha abantu bifise bafise uburyo bukomakomeye bafise amahera menshi kuko gisanzwe kizimvye hama hariho n'ibindi biyayuramutwe bita afiteramine hakaba n'ibita amakarake uyu musore ari mu banyoye ibiyovyabwenge amenyesha ko bihindura umuntu gushika hataca ashobora kwimarira muri ico gihe ubuzima nari mbayemo bwari ubuzima bumwe buteye agahinda buteye n'ikigongwe yego kuko sinashobora kuronka ahantu mvuga ngo ndashobora kuba ndi stabule nyine kuko umwanya wose naba oburije yo kurondera aho nkura amafaranga yo kugira nshobore kuronka ico kiyaberamutwe nyine bisa nuko kiba ari ikintu kiba carakuboshe ugaca unasanga mbere n'utwo wari utunze twose uriko uratwikura ko utudandaza kugira ushobore gushikira kuri ico kintu uba wifuza abanywa ibiyovyabwenge si abahungu gusa uno mwigeme aremeza ko yabinyoye kandi bigatuma atandukana n'umuryango wiwe ubuzima bwanje nkibifata bwari bumerewe nabi bwari bwifashe nabi cane kuko vyatumye mva muhira ataco tubuze kubera kwiba muhira mpitamwo kuja mw'ibarabara kugira ndonke ibiyayuramutwe nagira ubwesikuru bwinshi cane narasega umva nari mbayeho nabi cyane kabisa ye iyo umuntu ahevye kunywa ivyo biyovyabwenge arahinduka agasubira kuba umuntu nk'abandi bishikirizwa n'abo babinyoye ubu nyine narashoboye kuba umuntu wundi nkasubira muri sosiyete nyine nkabona bakambona nk'abandi bantu nyine bazima ubu nyine ndakora ibintu bishimwa ubu merewe neza mfise amagara meza ubu ndanezerwa cyane muhira baramfasha ubu bamfashe neza ndaronka ico nifuza ico nshaka ofet ubu ubuzima bumeze neza cyane kuri jewe ego kandi ndashima imana kandi si bose babishobora ariko ubu uye ndashima imana kabisa kubera narabivuyemo abanyoye ibiyovyabwenge birashika bakabiheba Eric Nsengiyumva aratubwira ingene bafasha abakibifata kugira bahinduke twe turaguza inyigisho mu mice itandukanye tukagerageza guhura n'abo bantu twasanga hari ahantu binyegeje kandi abantu batoroshe hama tukabereka ingaruka mbi zijyanye no gukoresha ibyo biyayuramutwe maze tukabahimiriza kubivamo bagasubira mu miryango hama ikindi dukora ni uko tugerageza gushikira abantu bose basanzwe bahura n'abantu benshi kugira ngo bakomeze ikiyago mu miryango bongere bakomeze ikiyago ahantu hahurira urwaruka rwinshi n'abandi bantu na cyane cyane aho dushyiramo ingufu ni mu miryango no mu mashuri aba rero banyoye ibiyayoramutwe basaba urundi rwaruka kutegera aho biri kuko iyo umuntu ahonjeje iba ari intango yo kubandanya kubifata kandi kubiheba warabitanguye bica kure igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu buri mwaka kuva umwaka w'igihumbi kimwe amajyana icenda mirongo umunani n'indwi ishyirahamwe mpuzamakungu oni rirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariye kurwanya ikwirakwizwa ry'ibiyobyabwenge reziratunga imana kigali ijwi rya amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda turabasuhuje mwe muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda turabibutsa kandi ko muri uku kwezi kwa gatandatu ibiganiro tuzabageza hari ibyibanda ku bwisanzure mu gutanga ibitekerezo ndetse n'amakimbirane aturuka ku guheza abandi cyangwa se discrimination mu ndimi z'amahanga mu kiganiro cya none turaganira ku myumvire usanga abantu benshi bafite ku bandi bitewe n'uduce bakomokamo bityo bakabitirira imyitwarire runaka twifashishije ubuhamya ibitekerezo by'abantu batandukanye ndetse n'impuguke turumva uburyo iyi myumvire igira ingaruka mu buryo bunyuranye ndetse n'uko byakwirindwa iki kiganiro gihagarariwe na roger niyigena mizero kirispe ari ku buhanga bw'ibyuma naho njye ugiye kukibagezaho nitwa marie claire singizwe tubahaye ikaze ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
kuva u rwanda rwabaho ahantu hatandukanye hagiye hagira amazina aharanga kandi n'ubu niko bimeze mu mateka y'u rwanda buri gace kabaga kazwiho ibintu runaka bikabonekamo umuco uranga abantu baho imbyino imivugire n'ibindi wasangaga abantu runaka bazwiho ibyiza cyangwa ibibi bitewe n'aho bakomoka bamwe bakitwa aborozi kuko agace kabo kiganjemo ubworozi abandi abahinzi n'ibindi si ibi gusa ariko kuko byanarengaga aha ukumva bamwe bavugwaho imyitwarire runaka bitewe n'aho bavuka ntekereza ko benshi muri mwe mwumvise imvugo igira iti abanyabutare bavukana atatu ndetse n'izindi ntarondoye muri iki gihe nabwo ariko usanga iyi myumvire igihari aho usanga abantu bakibona abandi mu ndorerwamo ya kera hari n'aho usanga birenga kubivuga gusa kuko hari ababishingiraho bafata ibyemezo runaka mu gutangira ikiganiro cya none reka tugitangirire ku buhamya bwa gakwaya eriya wo mu karere ka huye waganiriye na mugenzi wacu david hitimana turagaruka mu kanya twumva ibitekerezo by'abantu banyuranye kuri iyi ngingo
iyo nitwa gakwaya eriya abantu hoye n'ahaza butare muri hoye iyo ntari ahantu mvuka tuvuge nk'iyo nagiye gushakisha imibereho gupagasa mbona abantu bamfata uko ntari urugero nk'abanyabutare rwose bakunze kudufata nk'abantu bagira amanyanga batagira ukuri tubona badufata gutyo byigeze bikubaho ibyigeze bimbaho
tubwire muri makeya byakugendekeye gute ngewe nari ndi ahantu mu kazi ariko bitewe n'inshingano nari mfite ibyo bambitsaga ibyo nagombaga gukurikirana ariko hakazamo akantu bagenzi banjye bakajya bantangaho amakuru mabi ko mvuka i butare ugasanga nyine abakoresha banjye batanyizera bakantakariza icyizere icyo gihe nkiri mu kazi byamviriyemo rwose no kureka akazi kuko nagendaga mbona ntakarizwa icyizere bitewe n'uko bamfata nk'umunyabutare bakumva ko batangirira icyizere ngo nkore inshingano neza nk'uko nzishinzwe byatumye rwose njyewe ndeka n'akazi nisubirira mu bindi twakoraga mu bintu by'ubwubatsi nakoreraga za musanze abo twakoranaga nibo bagendaga bantangaho amakuru mabi bituma rero njyewe nkajya ngenda mbona inshingano nahawe nyine batangirira icyizere neza bakavuga ko ndi umunyamanyanga byahise bituma rwose ngenda inama wagira bene abo bantu ni izihe bene abo bantu bafata abantu uko batari bitewe n'uduce bavukamo inama nabagira rwose ni ukureka iyo myumvire ipfuye kumva ko umuntu avuka icyangugu ngagira amanyanga cyangwa avuka mu mutara wenda ngo ni abanebwe iyo ni imyumvire ipfuye abantu ni nk'abandi umuntu uba ugomba kumugirira icyizere ibyo by'uko abyaha avuka ntacyo biba bimaze
reka ngushimire urakoze cyane yego nama
arakoze gakwaya eriyo umaze kudusangiza ubuhamya bwe kuba umuntu yavugwaho imyitwarire runaka hashingiwe ku gace akomokamo hari ababihuza n'ukuri ese abaturage bo hirya no hino barimo n'abo mu bice bikunze gushyirwa mu majwi bo babivugaho iki reka tubumve mu bitekerezo twakusanyirijwe na noel imana ishimwe turagaruka mu kanya nka biriya nka za cyangwa bava ngo ni abantu bazi gushabika amafaranga cyane ubona abantu basa nk'aho bababaye kuko niyo bafashe amafaranga ubona yabyaje umusaruro abanyabutare icyo gihe bavuga iyo mvugo igikorwa icyo gihe hagaragara ko bajura umunyabutare ukumva nta kuri yakubwiza niyo mwagana ukuntu arimo aragukwetesha buri wese uko bikimeze urabyumva nyine ariko ni nka bya bindi bavuga ngo umukobwa bamwe agatukisha bose nk'ibyo by'ikibungo byo bavuga ngo ni abarozi bagenda ku butaro natwe nubwo turi abina rwamagana ariko ugiye nk'ahandi hantu mu yandi maperefegitire bajyaga bavuga ngo iwacu ni ikibungo bavuga ngo wanyu ni ikibungo ugahita babikubaza ibyo birazwi bavuga ngo rwamagana niho haba abajura ba mbere kandi koko wagereranya ugasanga nibyo cyane nk'ubwo bavuga ngo icyangugu niho abantu bashaka amafaranga tugurije nk'inaha abantu bahari bavuye icyangugu ku ifaranga ni abambere baba bashaka kurusha abo basanze inaha bakavuga ati ntibaba n'ibicyangugu nyine nuko ahanini ngira ngo abantu bagenda babayo bahagera bagenda babihasanga nk'uwo murenge w'umutara bakawubona wagera inaha ubwo bujura bakawubona bajya mu butare bagasanga nyine ubwenge buriyo ni icyo nemera cyo umuntu w'i kigali afite itandukaniro n'umuntu wavukiye mu cyaro nyine bitewe n'uko ubuzima bwabo bwa buri munsi bo batunzwe no gushaka amafaranga kandi bagatungwa n'iki n'imbaraga zabo urumva impamvu bavuga ko ari abanebwe mu mutare ubundi akenshi na kenshi ntabwo bigeze batungwa n'imirimo y'imvune abenshi ni aborozi kandi rero umuntu w'umworozi kumubona mu murima akoresha imbaraga ntabwo azamu wahera uvuga yuko yakoresheje ngo yakoze kandi we utigeze ubona afata ikintu kimuvuna nje nakoreye ku mupaka wa rusumo baravugaga ngo hariho abantu bagendera ngo ku butaro ngo bararoga ibiki n'ibiki ariko njyewe ntabyo nigeze mbona ibyo ni ibintu byavuzwe n'abantu ba kera nyine abantu bagenda bifata gutya ngo ikibungo bagenda ku butaro mu butara n'abanebwe abo cyangwa bavuga ngo bakunda ibintu baba ngo bashaka amafaranga nk'abayataye kandi koko niko bimeze umunyacyango ubwo buriya byanze bikunze ashobora no kugera hano apagasa ariko ukazashiduka afite urupangu ubundi hari n'aho ugera bakagutinya bumvishe ko uriwe ikibungo bye ukaba rwose wanarara mu zahari bakarara batanakinze akavuga ati byanze bikunze aratoroga cyangwa yakugirira nawe wavuga uti uretse ntawe wacu ikibungo akaba yanagukurikira aguhendahenda ni imyumvire abantu bamaze gupfa mu bwonko nyine bakumva ko ari gutyo byashoboka nyine numva bavuga ngo ngo mu kibungo ngo haba abarozi ngo bagendera ku bitaro nyine ibintu nk'ibyo ku gikongoro ngo haba abanyamibare benshi
cyane cyane nk'abanyabutare uko nagendaga numva nakundaga kumva bavuga ngo bavukana ngo ayisumbuye ngo hakunze kuva abanyabwenge biterwa rero n'agace baba barafashe kakarimo gutya bati mu mutara ni abanebwe bakuba ko bagomba baragira inka boroye ku batazi guhinga wese uko bimeze ubu barahinga barorora byose imirimo baravanze
turabashimiye aba baturage twaganiriye bamwe bati nibyo biragaragara abandi bati ntago bikwiye ko umuntu afatwa mu buryo runaka kuko ntawe uhitamo aho avukira ese wowe ubyumva uti kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
muri studio nakiriye christelle w'icyeza ugiye kutugezaho ibitekerezo mumaze kutugezaho muri iki kiganiro christelle umwanya ni uwawe claire urakoze kumpa ikaze rero wakunze b'ikiganiro ejo nanjye ndabasuhuje ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko ya none igaruka ku ngingo irebana n'imyitwarire ishobora gutwerirwa abantu bitewe n'agace bakomokamo aha turi kwibaza ku cyo mubona cyakorwa ngo iyi myumvire icike ndetse n'ingaruka bigira twihuse ngoboka jean claude uherereye mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda yagize ati nta gikwiriye kudutanya nk'abanyarwanda dukwiriye gukomeza indangagaciro twirinda ivangura rishingiye aho umuntu akomoka dusengeimana matusera uherereye mu karere ka nyarugenge yagize ati umuntu wese akwiriye kubona ubunyarwanda muri mugenzi we atitaye ko akomoka ahantu runaka ati nkanjye bakunda kuvuga ko ndi umunyacyangugu kuko nkunda gukora cyane kandi sindiwe yasoje avuga ko kuba umuntu yaba umunebwe cyangwa yagira ubwenge ntawe bihuriye n'aho umuntu aba akomoka dukomeza hakizimana ezekiel uherereye mu karere ka nyamasheke yagize ati insanganyamatsiko ni nziza ezikeri urakoze cyane yakomeje avuga ko imyitwarire itwererwa aho umuntu akomoka igira ingaruka nyinshi ati hari igihe umuntu akora nk'ikosa bisanzwe ugasanga batangiye kumucyurira aho akomoka cyangwa hakagira uburenganzira runaka avutswa aha urakoze cyane christella ngaho genda ufate akaruhuko gato turasubira mu kanya utugezaho ibitekerezo abakunzi bacu badusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm reka noneho dufate akaruhuko gatoya twumva indirimbo nyamijyosi y'abahanzi nyarwanda safi madiba na fireman turagaruka mu kanya twumva ibitekerezo mwatugejejeho muri iki kiganiro cya none Fireman na Safi Madiba bati Nyamirambo hari ubuzima hari imibereho niho nibera n'ibindi n'ibindi nyamara ubu ngubu wasanga hari uduteze amatwi ujya utinya kuvuga ko ariho akomoka ngo adafatwa uko atari bitewe n'uko bamwe bahavuga reka nkwibutse ko uteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ukaba uri kumva ikiganiro ejo aho uyu munsi turi kuganira ku myumvire usanga abantu benshi bafite ku bandi bitewe n'aho bakomoka urwikekwe hagati y'abantu n'abandi ni bimwe mu bishobora guterwa no kuba abantu bagufata uko utari ahubwo bashingiye ku gace ukomokamo madamu amina nyiranteziryayo ni impuguke mu mibanire y'abantu n'abandi ndetse akaba amaze imyaka cumi n'itatu akora aka kazi avuga ko abantu bakwiye kwirinda gushyira abantu mu gatebo kamwe bashingiye ku duce abantu bakomokamo ngo kuko bigira ingaruka mu buryo bwinshi reka tumwumve mu buryo burambuye mu kiganiro twagiranye ku murongo wa telefone
reka mvuge ngo ikintu gitera iki kintu twakwita generalization cyangwa generalization ku bantu batuye ahantu hamwe ugasanga hari ikintu babitirira yewe n'uvutse ngo ni ibintu biba byaragiyeho kera abantu bakicara umuntu umwe yakora ikintu cyiza abaturuka aho atuye bose bakazabyitirirwa ariko niba umuntu nanone avuka ahantu yakoze ikintu kibi ugasanga n'abandi bavuka aho ngaho babaye nk'abashyirwa mu gatebo kamwe nawe ngo abantu batuye aha n'aha abavuka aha ni indyarya abavuka aha ni abanyabwenge abavuka aha bazi gushakisha ifaranga hari n'ababigira urwenya bakavuga ngo kugira ngo umenye umuntu ko ari umunyacyangugu iyo arwaye yapfuye ukubita igiceri hasi ngo cyavuga cyane ntakanguke ngo agifate nicyo cyemeza ko umuntu yapfuye buriya umuntu ashaka kubireba mu mbona arebesha amaso anashyira ibintu mu gaciro abantu bashobora kuvuga bati abanyacyangwa bazi gushaka amafaranga ni ukubera ko bavuka bazi kuyashaka cyangwa ni uko bavuka ahantu hari ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku buryo kugira ngo atunge amafaranga umuntu ni uko yinjira muri ubwo bucuruzi nyine bwambukiranya imipaka kubona abacuruza bajya hakurya i bukavu akabona abantu bambuka akabyigiraho nawe akumva ashaka kubijyamo ariko nanone tukiyibagiza ko hari n'abandi bahatuye badakora ubwo bucuruzi kandi babayeho ntabwo ari bo bantu bayashaka bonyine amafaranga ni ikintu buri muntu wese akeneye ku buryo usanga n'abantu batangira kutabagirira icyizere atuye amafaranga y'utayabonye yaguhitamo reka mvuga ngo ni ihohoterwa ni ni uburyo bwo guhohotera umuntu kumushyira mu gatebo kamwe n'abandi bavuka hamwe kumva ko icyo umuntu akoze cyitirirwa n'abazamukomokaho bose n'abaturuka aho avuka buriya umuntu yakoze ikintu cyiza kuba bahavuka babyitirirwa bumva ari iby'agaciro ariko nanone turebe muri bwa buryo iyo umuntu yakoze ikintu kibi tuve nko kuvuga ngo abanyabutare ni indyarya kandi mu by'ukuri mu mico yose no mu duco twose hashobora kuvuka abantu bavuga ukuri hakavuka n'umuntu umwe utavugisha ukuri ah, utu- donc o- wa muntu utizewe ariko se kubera iki n'undi wese uhavutse niyo yagira ukuri gute abantu bakaba bicaye bari kuganira ati "Eh, uriya mujye mumugendera kure ni umunyabutare urumva bije muri sanse negatifu yo kumushyira mu gatebo kamwe kumucira urubanza ko ari umuntu udashobotse gusa tugendeye ko kubera avuka aha n'aha ingaruka cyane rero bigira daboro hari uku- guhera ku myitwarire ya muntu atangira kumva ari umuntu utifitiye icyizere ufite urwikekwe kandi buriya muri kamere ya muntu mu mibanire ya muntu n'abandi ah, n'aho umuntu avuka umuryango avukamo biri bi- mu bituma aba umuntu wuzuye iyo umuntu avuka ahantu hasi ku ndangagaciro nziza zubaka umuryango nawe avuka ari umuntu wifitiye icyizere reka dufate urugero nka u rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi jenoside ikirangira umuntu yatinya kuvuga ko ari mu rwanda akavuga ati eee barahita batekereza ko nanjye nshobora kuba narakoze jenoside ariko ubu ngubu kubera ko u rwanda rufite rugeze ahantu heza rufite amateka meza buri wese yifuza kwitwa umunyarwanda umuntu yavuga ko ari umunyarwanda ukumva urishimye ukumva wihagazeho ufite agaciro rero ku buryo muri iki kinyejana turimo ntabwo byagakwiriye ko umuntu aho kumubona nk'umuntu aho kumubona nk'umunyarwanda ahubwo umwita umuntu kubera agace avukamo kubera aho yaturutse kubera aho bavukana kuko buriya ah, n'abahanga bavuga ko umuntu buri muntu wese niyo twaba tuvukana turi abana batanu ariko bavuga ko buri muntu wese mu mateka ye aba ari ikinege kuko turabizi mu rwanda hari uduce twinshi tugiye dufite amateka ndetse twe ni- n'iyi generasiyo yacu tutazi ngo ibyo bintu byaje gute umuntu akaba yanibaza kuki ibyo bintu bikomeza gukururana kandi tuzi neza ko bigira ingaruka haba ku mubiri haba ku mitekerereze ndetse n'imyitwarire y'umuntu ukorerwa iryo vangura cyangwa iryo hezwa
turamushimiye madamu amina nyiranteziryayo impuguke mu mibanire y'abantu mwiyumviye ko atari byiza kubona umuntu mu isura y'aho avuka muri studio reka nongere nakire mugenzi wanjye christelle w'icyeza atugezeho ubutumwa yakiriye ku kiganiro twabagejejeho ubushize christelle ikaze nanone muri studio mugenzi wanjye arakoze rero bakunze b'ikiganiro mukomeje kudukurikira nk'uko mumaze kubimenyera tugeze muri ka kanya tubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize iyo ubushize yavugaga ku gutanga ibitekerezo hifashishijwe imbuga nkoranyambaga nka youtube aho twibazaga tutese mubona ibitekerezo bihatangirwa bigira uruhare mu gukemura ibibazo bibugarije reka duhere ku butumwa bwa tuyisenge fabien uherereye mu karere ka muhanga mu murenge wa rungi aho yagize ati imbuga nkoranyambaga zigomba gukoreshwa by'umwihariko kuko hari ibyiza byinshi tuhigira naho umuyoboke jean damour uherereye i kanombe mu mujyi wa kigali yagize ati ibitekerezo bitangirwa kuri youtube bifasha abantu batandukanye kwiyungura ubwenge n'ubumenyi runaka mu gutanga amakuru ati binafasha abakora ibikorwa bitandukanye kugeza ibitekerezo ku bantu baherereye mu bice byose by'igihugu naho uzambazimana samson uherereye mu karere ka nyarugenge umurenge wa kimisagara yagize ati youtube ni ingenzi cyane gusa abakurikira ibitekerezo bihatangirwa bajya bashishoza bagakurikira ibibafitiye akamaro kuko habaho n'ibihuha reka minire kuri nyandwi emmanuel uherereye mu karere ka kicukiro mu murenge wa ndera aho yagize ati ibiganiro bitambuka kuri youtube bigira byinshi bikemura mu baturage yakomeje avuga ko abaturage bakorerwa ubuvugizi kuko usanga n'ibiganiro bitambuka kuri youtube bikurikirwa n'abayobozi batandukanye ubu ni bwo butumwa mwadusangije tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu
turabashimiye mwe mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu aha rero akaba ari naho dusoreza ikiganiro cya none aho twaganiraga ku myumvire usanga abantu benshi bafite ku bandi bitewe n'aho bakomoka ese we wari uduteze amatwi ni iki wungukiye mu kiganiro cya none naho ubutaha
nshuti muduteze amatwi mu masegonda make cyane turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri aho mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye edi rwema washyize hamwe ibiganiro ni fatuma alimasi karara